Taphattoonni sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha. Amma sadiittan sinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Wal waraansaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akkasumas yaada marii araaraa qaamonni lolatti jiran dhiheessan laalchisee. marii xiinxalaa siyaasaa wajjin kaleessa jalqabne har'a xumurre sagantaa torbanii qophii fayyaa keessatti immoo sababa walitti bu'insaatiin namoonni ogaa qe'ee ofiirraa buqqa'an miidhaa xiinsammuu akkamiitu isaan ragaa jaalanneen ogeessa dubbisteetti akkam ooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenyaa qophii kamisaarraatiif qabnu wajjin sin barsiisatti aanan turu ani Tigisti Gammeeti dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduu to'as aanaa Bafqaadu Moradaa.
Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunuuti. Rakkina wal waraansa mootummaa Feederaalaa Itoophiyaa wajjiniin taasifamaa jiru marii nagaa gamtaa Afrikaatiin geggeeffamuun hiikuu akka barbaadu adda bilisummaa uummata Tigraay erga ibsee booda aangawoonni mootummaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatii fi dhimmicha irratti yaada isaanii ibsanii jiru. Itti aanaan muummee ministeeraatii fi ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin. Tajaajila dhimma alaa gamtaa Awurooppaa jalatti Daariktera Afrikaa kan ta'an Riitta Laaranjiiniyaa waliin marii taasisan keessatti Itoophiyaan marii gamtaa Afrikaatiin taasifamuu fi qophii ta'uu ishee ibsuu isaanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsuu isaa Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira. Karaa biraatiin gamtaan Awurooppaa ibsa kaleessa baaseen karaan fuula dura jiru marii karaa nagaa duwwaadha jedhee haleellaan mootummaan Itoophiyaa itti fufee jiru keessumaa haleellaan xiyyaaraa magaalaa Maqalee irratti raawwachaa jiru yaalii marii karaa nageenyaa akka hin gufachiifne yaaddoo qabaachuusaa ibsee jira. Ibsi gamtaa Awurooppaa kun wallolinsicha keessa harka galfannaan mootummaa Eertiraas marii nageenyaa gufachiisuu danda'a jechuudhaan qeeqee jira. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen qindeessa gargaarsa namoomaa Oochaan akka ibsetti amma dhuma bara kanaatti lammiileen Itoophiyaa miiliyoonii kudha ja'a ta'an sababa hongeetiin kan ka'e gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Oomishni midhaanii qonnaan bultootaa mancaa'uu isaa kan ibse Oochaan dhuma bara kuma lamaa fi digdamii tokkootii kaasee amma walakkeessa bara kuma lamaaf digdamii lamaatti beelladoonni horsiisee bultootaatii fi qonnaan bultootaa miiliyoonii sadii fi miiliyoonii walakkaa ta'an du'uu isaanii beeksiseera. Beelladoota dhuman kanaa alattis warreen lubbuudhaan jiran miiliyoonii 25 ta'an dadhabaa jiraachuu isaanii gabaasni Oochaa ibsuu isaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Ogeessota ibsa Oochaa kanarratti hirmaatan keessaa VOA'n kan haasofsiise tokko akka jedhanitti amma ammaatti balaa hongeetiin kan ka'e beelladoonni du'an birrii biiliyoonii afurtama kan baasanudha. Mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteets keessatti koreen dhimmoottan alaa seera walitti dhufeenya gamtaa Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru irra deebi'ee sirreessu fudhatee jira. Yaadni seera kanaa kan dhiyaate paartii dimokiraatotaa irraa bakka buutuu kaalifoorniyaa kan ta'an kaareen baasii fi paartii rippaabilikaanotaa irraa bakka bu'aa kutaa niiwujersii kan ta'an kiriis ismiiziin. Seerri yookiin murtoon HR kudha sadii afurtamii lama jedhamee moggaafame kun dhimma nagaa fi nageenyaa bulchiinsa dimokiraatawaa fayyaa hawaasaa fi nyaata madaalawaa wabii midhaan nyaataa akkasumas akkaataa daldala bilisa ta'e taasisuu yaada bakkeewwan daldala walabaa ardii Afrikaa. Afrikaan kontinentaal firii tireed jedhamu irratti akkaataa hojjechuu danda'amu keessatti walitti dhufeenya yuunaayitid isteetsi gamtaa afrikaa fi biyyoota miseensa gamtaa afrikaa waliin qabaachuu qabdu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e beekameera. Yaada kana hoogganaa kan turan bakka buutuun kaareen baas erga gamtaan afrikaa hundeeffame waggoottan 20 darbanii fi yuunaayitid isteetsi karaa siyaasa naannoo hawaas diinagdee fi dhimma nageenyaa irratti waliin hojjechaa akka turte ibsanii yommuu gamtaan afrikaa waggaa 20ffaa hundeeffama isaa kabajuuf deemu kanatti sochii murtee seeraa kana hoogganuu isaaniitiif akka gammadanii ibsuun isaanii gabaasameera. Seerri HR kudha sadii afurtamii lama jedhamu kun deeggarsa miseensota mana maree bakka bu'ootaa afurtamaa ol kan argate yommuu ta'u hojiirra ooluudhaaf walgahii mana maree bakka bu'ootaa guutuutti dhiyaate seera ta'ee raggaasifamuu qaba. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna awwaalcha mootittii Elsaabeexii isa fulbaana kudha sagal bara kuma lamaaf digdamii lama raawwatamuun walqabate walga'ii mootummata gamtoomanii marsaa torbaatamii torbaffaa irratti karoorri hoggantoota biyyaa haasaa itti taasisan jijjiiramuu akka danda'u ibsamee jira. Walga'ii fulbaana kudha sadii jalqabee amma fulbaana digdamii torbaa bara kuma lamaaf digdamii lamaatti dhimmoottan adda addaa irratti sadarkaa adda addaatti mari'atu kanarratti fulbaanni digdamni bara kuma lamaaf digdamii lama hoggantoonni olaanaan biyyoottanii guyyaa irratti hirmaachuu jalqabanidha. Karaa biraatiin hoggantoonni biyyoottanii hedduun sirna awwaalcha mootittii Ingilaand irratti argamanii London irraa ka'anii yommuu Niiwoorkitti imalan qindeensa balalii xiyyaaraa dabalatee rakkinni loojistiikaa mudachuu akka danda'u ibsamee jira. Kanaaf jecha tartiibni hoggantoonni biyyoottanii haasaa itti taasisanuu fi walga'iin adda addaa jijjiiramuu akka danda'u Margaaret Beeshirii Niiwoork irraa gabaastee jirti. Walga'iin baranaa kan taasifamu yommuu balaa guddaa keessa jirrudha kan jedhani barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees addunyaa wal waraansaan barbadaa'aa jirti. Rakkina haala qilleensaa keessa galtee jirti. Sodaa jibbiinsaa, leeyyoo hiyyummaa, beelaa fi dhabiinsa walqixxummaa keessa jirti jechuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kanarratti waa'een wal waraansa Raashaa fi Yuukireen keessumaa waa'een dhaabbata nuukuleeraa Zaaporizaaziyaa, waa'een haala jijjiirama qilleensaa ijoo dubbii isa duraa akka ta'an beekamee jira. Walga'ii erga bara kuma lamaaf digdamii lamaatii asii yeroo jalqabaatii fi hoggantoonni biyya hedduu qaamaan irratti hirmaatu jedhame kanarratti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden walga'ii waa'ee wabii midhaan nyaataa addunyaa hoogganu jedhamee eegama. Walga'ii kanarratti pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin akka hin hirmaanne kan beekame yommuu ta'u, pireezidaantiin Yuukireen Volodoomiir Zeleniskii argamuudhaa fi dhiisuun isaanii addaan hin baane. Lakkoofsi namootaan dhibee koovidiin du'anii yeroo kamiinuu caalaa torban kana keessa gadi bu'ee argamuusaa daariktera dhaabbata fayyaa addunyaa WHO waabeffachuudhaan maddi oduu rooyiters gabaasee jira. Daariktarri WHO Dr. Tewodiroos Adahanom roobii kaleessaa ibsa kennan keessatti addunyaan koovidiin dhaabuudhaa fi haala gaarii keessa jiraachuu baattus xumurri isaa garuu mul'achaa jira jedhaniiru. Akka gabaasni torbanii WHO'n jedhetti torban kana addunyaa irratti lakkoofsi namootaan koovidiin du'anii dhibbeentaa 22 gadi bu'ee jira. Torban tokko keessatti sadarkaa addunyaa irratti namootaan dhibee kanaan du'an kuma kudha tokko jedhameera. Kunittuu kanaan jiru biyyi Kooriyaa kaabaa duula talaallii koovidii jalqabuudhaa fi murteessuun ishee yeroo jalqabaatii fi ifa ta'uun isaa gabaasamee jira. Pireezidaantiin biyyattii Kiim Joong Un ji'a sadaasaa dhufu keessa duulli talaallii akka taasifamuu danda'u haasaa torban darbe taasisan keessatti akka ibsan himamee jira. Kooriyaan kaabaa talaallicha eessaa akka argatte isa kam akka fayyadamtu doozii meeqaa akka hojiirra oolchitu wanti beekamee hin jiru. Addunyaa irratti biyyoottan amma ammaatti talaallii koovidii ittuu hin jalqabin jiran Kooriyaa kaabaatii fi biyya gaanfa Afrikaa Eertiraa qofa ta'uun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya amma immoo ibsa oduu ijoo an walitti bu'iinsa itiyoophiyaa kaabaa irratti xiyyeeffatutti dabarraa namootu dubbisa.
Waraansa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaaf humnoota Tigraay TPLF'n hoogganamu gidduutti taasisamaa jirutti xumura gochuuf jecha marii nagaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uusaa TPLF xumura torban dabreerra ibsa baaseen eega beeksisee booda mootummaan Itiyoophiyaa yeroo duraatiif har'a dhimmicha irratti deebii kennee jira. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin tajaajila dhimma alaa gamtaa Awurooppaatti daayirektara dhimma Afrikaa akka ta'an Riitaa Laarajiyaa waliin marii taasisan keessatti Itiyoophiyaan marii nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuuf akkuma ciccitetti jirti jedhan. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa ibsa kaleessa baaseen karaan gara fuulduraatti jiru marii karaa nagaa qofa jedhee. Haleellaa mootummaan Itiyoophiyaatti fufee jiru keessumaa haleellaa xayyaaraa humnoonni mootummaa Itiyoophiyaa magaalaa Maqalee irratti geggeessan nagaa buusuuf abdii jirutti balaadha jechuun qeeqee jira. Qoodni Eertiraan lola sana keessaa qabdus carraaqqii marii nagaaf taasisamaa jirutti danqaa ta'aa jiraa jedhe gamtaan Awurooppaa ibsa baase kana keessatti. Gama biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa akka waraansicha ammeessaa jirutti kabalaaleeffate addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF humnoonni Itoophiyaa manniilee yookaan qabiyyeelee humnoota Tigraay irratti haleellaalee geggeessan waan laaffisan hin qaban jedha. Ajajaan humnoota TPLF Jeneraal Taaddasee Warrade magaalaa Maqaleetti ibsa maddeen oduu naannichaaf kennaniin kan Tigraay kaaba lixaa keessatti argamtuu fi daangaa Eertiraarraa kiiloomeetira shantama fagaattu magaalaan Shiraaroo fi magaalaan Kabiraan Addaarqaay to'annaa humnoota isaanii jalaa ba'uu dubbatan. Ta'us garuu humnoonni isaanii addawwan biroo irratti akkuma injifatanitti kan jiran ta'uu hubachiisanii jiran Jeneraal Taaddasee Warrade. Sagaleen Ameerikaa odeessa kana qaama walabaa kabiraarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye jechuudhaan Kanadii abaatee Finfinneerraa gabaasee jira.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisuudhaaf qophiin keenya raadiyoodhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas marsarii tiivii afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa jenna. Amma immoo sagantaalee afanitti ceena. Itoophiyaa keessatti lola humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti godhamaa jiru keessatti yeroo adda addaatti gareen hirlachuu lola qawwee dhaabanii waliin dubbii karaa nagaatti hirmaachuu akka barbaadan ibsa baasaniin beeksisaatii turaniiru. Dhiheenyuma kana addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF haal duree tokko malee waraana dhaabuudhaan marii araaraa gamtaan Afrikaa hoogganutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uusaa ibseera. mootummaan Itoophiyaas har'a deemsa araaraa gamtaa Afrikaa saniin akkuma itti cicheetti jiraachuu beeksiseera. Garuu immoo wal waraansi ammas geggeeffamaatuma jira. Dhimma kanarratti gabaasan keenya mitikuu fiqaaduu Finfinneerraa ogeessaa fi xiinxalaa siyaasaa obbo Moonenus Hundarraa dubbisee kutaa lammaffaa fi xumuraa afgaafii kaleessa jalqabnee har'a xumurra kinooti.
Gama TPLF'n qofaatti waraana dhaabuu labsuutiin Dhaabbileen gurguddoon kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata tokkummaa Afrikaa warri kun ibsa isaanii baasaatiitti jiru gammachuutiin simanneerra wantoota jedhan jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaa garamitti geessuutiitti danda'a dhugumaanoo araarri kun yookaan waliin dubbiin kun milkaa'uutti danda'a haala qabatamaa lafarra jiru.
Haala qabatamaa lafarra jiruun araarri kun waan milkaa'u natti hin fakkaatu. Sababni isaa TPLFs kan inni ibsa sana baasee haala qabatamaa United Nations keessa jiru wajjin koophaappi gochuuf jedheeti. Kanaaf inni kun shoo'aappiidha. Dipiloomaatiik gesture waanta jedhamu sanaa jechuudha. TPLF International Committee fuulduratti nagaadhaaf koomitimentii qabaachuusaa. Kallattii isaatiin mootummaa Itoophiyaa wajjin taa'ee dubbatee rakkoo kana furuudhaaf nagaa buusuusaa koomitii ta'uusaa kan wanti agarsiisu akka agarsiisutti wanti ilaalame maali xalayaa kana baasuu duwwaadha. Weeraas kaleessa immoo ifin ganama kana immoo waraanni naannoo shireefaa ture booji'amtoota amma kanaa iyyuu qabnedha yeroo isaaniitti karaa kan biraa gaggeessanitu jira jechuudha. Otoo waraana addaan dhaabuu barbaachiseera ta'e TPLF waraana isaa addaan kutuu danda'a ture immiidiyeetini. Yoo addaan kutee mootummaan Itoophiyaa maal gochuu danda'an immoo sodaa kan biraati. Advaansii godhaa mootummaan Eertiraanis advaansii godhaa inni kun gaaffii adda addaatis jechuudha. Kanaafuu milkaa'u maafii milkaa'u waliin amanan jirti kun qaama waliin amannetu gara waraanaatti seenee gaafa waraanaatti seenan injifachuudhaaf tapha waraanaa keessa galanii tapha waraanaa keessa gaafa galtu immoo isaantu wal fudhatee badaa haa ta'u qaamni tokko kompiliitii hamma injifatamutti waraanni kun addaan jedhu hin danda'u.
Haala qabatamaa amma jiruun garuu qaamni tokko injifachuuti danda'a meebii seenaa siyaasa addunyaa keessatti wantoonni akkasii mudataniira hin jiru.
Feetii waraanaa qaamni waraanaa keessaa tokkoon injifatamaa tokko injifataa ta'a. Yookaan immoo qaamni sun lamaan isaanii walii wajjin ta'an nagaa buusaniitu lamaan isaaniiyyuu injifataa ta'u wiin wiin approchiitu jira jechuudha. Seenaan kun jira Ameerikaan seenaa veetiraamii keessatti injifatamtee beekti. Mootummaan federaalaa bara darbee TPLF injifachuu danda'a ture. Guutummaatti TPLF qabachuu danda'a ture. Maaf akka duubatti deebi'u hunduma keenyaaf gaaffiidha. Amma immoo TPLF finfinnee galuu fi jedhamaa yeroo turetu ture. Maafatoo Finfinneen galiin hafanii maaf akka deebi'an isaa namatti beeka. Kanaaf wanti baay'een isaa abistiraaktiidha dhoksaadha. namoota tapha kana taphatan duwwaatu beeka fi qaama yookaan immoo maani rifirii abbaa murtii tapha kana taphachiistu beeka malee wanti baay'een isaa ifaan kana gidduutti gaagama guddaatu gaggeeffama hin milkaa'u waan waan milkaa'u natti hin fakkaatu.
Tole haa jennuuti jarri lamaanuu nama isaaniif dubbatu bakka buufataniiru gama mootummaa federaalaatiinis gama TPLFiinis qaama bakka nu bu'ee marii haa ta'edhaan bakka buufataniiru mariin kun yoo milkaa'e. haala qabatamaa siyaasa Itoophiyaa keessa jiruun keessumaa nageenya Itoophiyaatiif naannoo Oromiyaa kaasuu dandeenya gama bahaatiin naannoo Sumaalee Alshabaab wajjin waa wal qabatu wajjin Itoophiyaan daandii nagaatti dhufuu dandeessi abdii nama jechisiisurra ga'uu dandeenya.
Nagaan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti yoo bu'e nagaawwan waliigala irratti bu'uu danda'aniif akka elementii tokkotti akka qaama tokkotti bu'aa qabaachuu danda'a. garuu ofiisaa nagaa buusuu hin danda'u nagaa fiduu hin danda'u sababni isaa rakkoon amma tigraay keessa ta'aa jiru rakkoo waggaa lamaan asiiti rakkoon naannolee yookaan uummattoota kan biraa gidduutti ta'aa jiruuf ta'aa ture garuu rakkoo tigraay dura waan dursudha ifin waggoota soddomaa ol kan ture iyyuu ta'uu danda'a waggaa isaa olis kan tures ta'uu danda'a tokko sagala lammaffaa rakkoon akka gaanfa afrikaatti yookaan immoo akka afrikaa bahaatti jiru mataan isaa iyyuu rakkoo TPLF rakkoo mootummaa federaalaati jedhanii ilaaluun baay'ee xiqqeessanii ilaaluun wajjin wal fakkaata. Otoo TPLF lafarraa badee yookaan immoo mootummaan federaalaa injifatamee TPLF otoo injifatee gaanfi afrikaa yookaan Itoophiyaa nagaa argatti jechuun miti.
Yeroo ammaa kana Itoophiyaan rakkoo nageenya keessa galteetii jirti. mootummaanis bakka bakkatti qormaatota baraan nu mudatanii jiran keessaa gogiinsa beela rakkoo nageenyaa illee ifatti machaatii jira rakkoo kana keessaa bahuuf Itoophiyaan maaltu ishee eeggata maal gochuu qabdi.
Rakkoon mana hundumaa jira gola hundumaa jira naannoo hundumaa keessa jira otoo gara kibbaa deemtee waan ajaa'ibaa dhageessaa waan ajaa'ibaa argite otoo gara bahaa deemtes akkasuma jira kanaaf I think tasgabbiidhaanii. Tinking out of the box jedhamu sana sanduuqa qabamanii jiran keessaa ba'anii biyya kanatti tursiisu yookaan diiguu yoo ta'e yookaan dimokiraatessi yookaan itti tursiisu sana keessa galanii akkaataa kamitti akka jiruuf jireenyi siyaasni dinagdeen akkamitti akka inni tasgabbaa'u irratti hojjechuu gaafataa jedhee Ibsa nu kenniteef maqaa sagalee Ameerikaatiin guddaa goonee isin galateeffanna.
Ayyee fayyaa taasisallee.
dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. amma dabareen hanqumbii fayyaati. namoonni yeroo wal waraansaa qeherra buqqa'anii godaansaaf saaxilaman miidhaan irra ga'u hanqaamaa qofaa miti. rakkoowwan yeroo akkasii namoonni saaxilamaniif keessaa tokko dhukkubbii sammuutii an jedhan hayyuun dhimma fayyaa xinsammuu dooktar dirribaa waaqjiraa waan kanaan irra caalaan miidhaman immoo dubartootaf ijoollee akka ta'an ibsan dooktar dirribaa bakka jiraatan finfinneerraa jaalanneetu dubbisee haa caqasnu.
dooktar dirribaa waaqjiraa deebii nuu laachuuf dhiyaachuu keessaniif raadiyoo sagalee ameerikaa hedduu galatoomaa.
galatoomaatii jaalanne.
Egaa har'aa waa'ee walwaraansa godaansaa fi dhimmootii kana wajjin wal qabataniin dhiphina yookaan rakkina namootarra ga'u irratti kan dubbachuuf deemnu dhukkubni sammuu maali?
Galatoomi mata dureen amma kaaste dhugaatti bal'aadha. Garuu egaa yeroo qabnu wajjin fayyadamuuf. Dhibee sammuu wajjiniin kan wal qabatu rakkoon godaansaa, rakkoo walitti bu'iinsaa, buqqa'iinsaa kuni bal'aadha. Egaa kana keessatti haa bal'atu iyyuu malee rakkoon sammuu kan wajjin wal qabatu baay'eetu jira. Dura egaa hordoftoota keenyaa fi rakkoon sammuu maali isa jedhu kana beekuun barbaachisaadha. Rakkoon sammuu yeroo jennu kan qalbii yookaan immoo jeeqamsa qalbii yookaan yaadaa. jennee gabaabsinee ibsuu dandeenya jechuudha. Rakkoon yoo sanarratti nama mudate namni kun rakkoo sammuu qabaa dhibee sammuu qabaa jechuu dandeenya jechuudha gabaabaman.
Egaa godaansa yeroo jennu maatiin kan godaanu jira dhiirri dubartiin ijoolleen daa'imman xixiqqoon irra jireessa isaa seenaa keessaa gaafa laallu kan miidhamu eenyu.
Godaansi illee egaa nama hunda miidha akka namni godaanu garuu akkaataan godaansaa. Dhiibbaa mataasaa danda'ee qaba. Namni sababa garaagaraaf godaanuu danda'a dhugaa dubbachuu fi barnootaaf godaanuun ni jira. Sababa hojiif godaanuun ni jira. Haala qilleensaan godaanuun ni jira. Walitti bu'iinsaan godaanuun ni jira. So godaansa kana keessatti rakkoo hammaataa sammuu hojii walqabataa kan fidu keessumaa walitti bu'iinsa wajjin walqabatee rakkoo sammuu guddaatu gaha. Isa keessatti immoo baay'ee kan miidhaman daa'immanii fi dubartoota. Sababni isaa. Maaliifi dubartoonni yeroo baay'ee itti gaafatamummaa guddaa fudhatu yookaan immoo rakkoon akkasii yeroo mudatu dafanii waan kanaaf saaxilamu rakkoo gadduu, rakkoo nahuu, rakkoo sodaachuu kana keessa dafee kan galu isaanii sana hojii wal qabatee daa'imman immoo wayita sana rakkoo daldalamuufillee saaxilamu adeemsa sana keessatti kan isaan baay'ee miidhanii. Rakkoo seksiifillee saaxilamu walqunnamtii saalaa seera qabeessa hin taaneef saaxilamu yookiin immoo egaa yeroo godaansaa yookaan keessumaa yeroo walitti bu'iinsaa yookaan waraanni jiraatu ijoolleen namumtuu karuma karaa mataasaa baqata fiigaa waan ta'eef wayita sana keessatti ijoolleen maatii hordofuu dhiisuu dandeessi. Egaa ijoolleen maatii hordofuu dhiiftee yogguu karaarraa kaattu salphaamatti rakkoo garaagaraaf saaxilamu. Bilchina yaadaa wajjiniin wal qabatee waanuma namni kana godhu waan ta'eef ta'i jedhes ta'u waan ta'eef salphaamatti miidhamu jechuudha. Maaliif yaada ofiitiin murteessuu xiinxalanii maaltu narra gahuu danda'a maal jechuudha kun jedhanii hin xiinxalanii waan ta'eef salphaamatti waan namni jedhe waan fudhataniif kan isaan kana keessatti miidhaan cimaan isaan irra gahu.
Gama kaaniin immoo barnoonni isaanii addaan cituun jira. Isa kana akkamittiin akka ofitti fudhatan gochuun danda'ama?
Egaa yeroo baay'ee rakkoomti godaansaa inni guddaanu daa'ima irrattis haa ta'u nama godaanu irratti rakkoon hawaasummaa isaa adda ni citaa barnoota irratti gulantaan sadarkaan barnootatti fufuu isaanii addaan citaa. Achi immoo fayyaa irratti tajaajila isaan argatan addaan citaa kun kun rakkoo dheeraadha jechuudha. Kana keessatti amma barnoota addaan kutuun isa tokkoo fi isa guddaadha jechuudha. Sababa waraana biyya keessaatiin immoo ijoolleen buqqa'anii carraama barnootaa sana iyyuu hin argatani. Maaliif tokkoffaan bakka deeman sanatti haalli mijataan hin jiru. Lammaffaan immoo ni deebina bakka turre sanatti ni deebina kan jedhus. Abdiinis shakkiinis waan jiruuf dhiibanima barnoota koo itti fufuun qabaa argachuun qaba kan jedhu kanattillee yookaan immoo bakki isaan deeman sunillee naannoon sunillee haala barnoota sana mijeessuutti osoo hin tahiin kan isaan dursanii baay'inaan nyaata dhugaatii kennuuf sanarratti xiyyeeffatu.
Egaa godaansa gaafa jennu biyya kan biraatti deemuu yookiin achuma biyya ofii keessatti godaanuudha. Namoota dhiphinna akkasii yookiin yaadi sammuu isaanii rakkina argate akkasii furmaata maaltu ta'aaf?
Egaa furmaata furmaanni illee akka akka dhiyeessii yookaan immoo akka hubannoo rakkoo sammuu wajjiniin naannoon suni beekumsa isaan qaban irratti hundaa'uu danda'a garuu akkuma waliigalaatti yoo ilaalle yeroo baay'ee osoo. Haalli barnootaa too mijatee fi kaawunsiliingii yookaan immoo gorsa tajaajila gorsaa bakka sanatti mijeessuu fi hanguma danda'ame immoo birmannaa gochuu fi iddoo sanatti akka haalumti sasalphaan akka isaan hin yaaddofne akka isaan abdii hin dhabne akka isaan gadaantummaan itti hin dhaga'amne akka isaan akka namaatti of lakkaa'anii kan godhu osoo bakka isaan deeman sanatti godhamee fi furmaatadha garuu. Furmaanni kun iddoo hundumaatti wal qixxee miti. Maaliif akkuma sila jedhe beekumsi yookaan immoo hubannoon iddootti iddootti garaagara waan ta'eef jechuudha.
Fakkeenyaaf dubartoota humnaan gudeedaman kun mul'ateera biyya keenya keessattis dubbatamaa ture warra akkasiitii fi gorsa akkamii kennama.
Egaa kanaaf namoonni ogummaa kanaa qabanii namoonni barnoota xiinsammuu qabanii yookaan immoo sooshaal woork barnoota jedhamuu warra qabanii yookaan immoo saayikaatiristoonni kanarratti gargaaruu danda'u garuu rakkoon amma dirqisiifanii gudeedamuu kun meebi rakkoo tajaajila fayyaa kan karaa fayyaa wal'aansa fayyaallee barbaaduu danda'a kan sammuu du'aa osoo hin tahiin. Kan fayyaallee barbaaduu danda'a waan ta'eef rakkoonsaa ulfaataadha. Garuu namoota kanaan namoota ammanaan waame kanaan warra xiinsammuu warra sooshal woorkerii kana warra saayikaatiriksiitiin karaa rakkoo karaa sammuutiin karaa sana gargaarsa argatu. Karaa fayyaa garuu namootuma ogeessota fayyaatiin tajaajila argatu jechuudha.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
soomaaliyaa fi irra jirii gaanfa afrikaatti ummati rooba baatilee fi darbee immoo waggootaaf eeggachaa ture kutaan gaanfa afrikaa hagi tokko immoo inumaa haala baratamee hin beekneen ganna afurii fuulduraa duubaan rooba otoo hin argatiin jira jechuudhaan eegala ibsi gulaalaa har'a carraa hamaa ta'ee. Dhaabilee meetirooloojii addunyaa irraa akka himamaa jirutti yoo ta'e immoo naannichi ammayyuu ganna shanaffaadhaaf rooba dhabuudhaaf deema. Sana jechuun ganna biraaf oomishni midhaanii hin jiraanne kan beelladaaleen miiliyoonaan itti dhuman nyaati gabbataa itti hanqatuu fi ummati du'aaf itti saaxilamu uumamuuf jira jechaadha. Fulbaanuma kana gareen tokkummaa mootummoota dhimma wabii nyaataa akeekkachiisu ibsa baaseen. Kutaalee Somaaliyaa Burakaabaa fi aanaalee Baayidaboo jedhamanitti hanqinni nyaataa hama baatilee onkoloolessaa fi muddeetti mudachuu danda'a jedhee akeekkachiiseera. Bakka tokkotti balaan hanqina nyaataa mudateera jedhamee labsamuudhaaf ulaagaalee taa'an keessaa maatii tokko keessaa dhibbantaa digdamni nyaata nyaatu yoo argachuu dhabe. daa'imman dhibbantaa soddoma nyaata gabbataa yoo hin arganne yookiin hawaasa tokko keessatti ummati kuma kudhan ta'an yoo nyaata rakkatan yookiin immoo namni yookiin ga'eessi lama akkasumas daa'imman afur beelaan yookiin nyaata gabbataa yoo dhaban dhibee beelaan walqabate yoo saaxilamanii bakki tokko ulaagaa beela'eera jedhamu ni guuta. Rakkoon kun hammam hamaa akka ta'e deeggarsa barbaachisus haalaan guddaa akka ta'e gabaasi koreen xiinxalaa ifa godhetti yuunaayitid isteetsi baay'ee yaaddofte kan jedhan daarekteriin USAID Samantha Powers uummanni miiliyoonii torbaa ol beelaa hamaa fi saaxilamee jira jedhan hedduunis ammatti beela'anii jirus jedhan balaa kana hambisuudhaaf ni danda'ama jedhan Samantha Powers. har'a jedhan samantaa paawars deeggarsi namummaa haalaan dhi'aachuu dandeenyaan immoo ummata bal'inaan beela'uu fi du'a isa qaqqabuuf jiru hambisuu ni dandeenya jedhaniiru garuu balaa kana hambisuudhaaf tattaaffii godhamu qaawwisaa cufamuuf jira waan ta'eef torbanneen dhufan kun murteessaadha jedhaniiru daarektarittiin kun. dirqama namummaa kana ba'uudhaaf mootummaan ameerikaa karaa USAID'n bara 2022 qofa dhiheessii gargaarsa namummaa soomaaliyaa qaqqabe keessaa walakkaan ol gumaacheera sana jechuun waggaa kana keessa doolaarii miiliyoona 600 miiliyoona 68 ameerikaan deeggarsa gooteetti dabalataan laachuudhaafis qophiidha jedhan. akkasis ta'e jeequmsa namummaa mudatee jiru deeggarsa mootummaa tokkoo qofaan furuun hin danda'amu kanaaf biyyoonni arjoomummaadhaan beekamanis ta'e kanneen haaraa itti dabalaman deeggarsa laachuu eegalan ga'ee isaanii ariitiin ba'uun beelaa fi du'a dhufaa jiru akka hambisan samantaa paawor waamicha godhaniiru dhumarrattis beela ta'anii eeguun tasa filmaata hin ta'u jechuudhaan ibsi gulaalaa har'a yaadasaa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre irraa boruu sagantaa idileetii walitti deebinaa ani tigisti gammeeti nagahan.